iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda bwakeye ni tomasi kamirindo basuhuza uyu munsi ni kuwa kane itariki ya makumyabiri ukwezi kwa cyenda umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani turahera ku makuru yo hirya no hino ku isi arakurikirwa n'amakuru yo mu biyaga bigari kumva ubuzima bwaho buragoye rwose tumaze kubona bugoye si ahantu nyine wari gusaba ngo utahe ngo bakwemerere je navuyeyo nyine ntorotse si ukuvuga ngo ni muri ntuzaba muri hasebuce uragenda muri migarasiyo nyine bwakakwandika kumva bakubwira ngo ni ukugira ngo ntihagire abantu bagenda baragufata mu nzira rimwe na rimwe umuntu akagira nyine mugabo ntibabikwemerera neza umuntu agacacisha ku ruhande agatoroka aba ni bamwe mu barundi bahungutse bavuye mu rwanda naho mu rwanda kandi abadepite baraye barahiye amakuru yo hirya no hino ku isi rero mwayateguriwe kandi murayagezwaho na aloyizi bigirimana waramutse neza aloyi kake thomas abategetsi b'urwego rw'igihugu rujejwe gutunganya amatora muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ejo kuwa gatatu barasohoye urutonde rw'abakandida bemerewe mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kw'icumi na kabiri mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeye bemerewe ni felix Tshisekedi na vital kamere uwundi ni emmanuel ramazani shadari yahoze ari umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu ashyigikiwe na perezida joseph kabila abakuwemwo bijunja mu batavuga rumwe n'ubutegetsi ni jean pierre bemba na moise katumbi ibyo byatumye haba imyiyerekano ku ruhande rw'abanywanyi babo babashyigikiye igihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo cyahoze cyitwa zaire ntikiragira kibona ukubisikanya mu mahoro mu kibanza cy'umukuru w'igihugu kuva kironka intare yo kwikukira mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo itandatu muri afurika kandi leta ya somaliya ishikiriza ko yiteguye kurungika abasirikare muri sudani y'ubumanuko gufasha mu bijyanye n'umutekano no gutsimbataza amahoro ibyo bishikirijwe haheze iminsi ishyirahamwe rihurikiyemo ibihugu bigize umuryango w'iterambere ry'ibihugu byo muri afurika y'ubuseruko igade rivuze ko ibihugu nka somaliya uganda sudani na jibuti byemerewe kujya gufashanya n'umurwi w'abasirikare ba sudani y'ubumanuko kubungabunga amahoro ibyo ni mu gihe kandi hari abibaza nimba leta ya somaliya izobishobora kandi nayo igihanzwe n'umuhari w'iterabwoba wa al shababu icegera cy'umushikiranganji wa somaliya agejwe inyigisho abdirahamu Jabire yavuze ko igihugu ciwe citeguye gufasha muri Sudani y'ubumanuko kuko ngo n'Uburundi bwarafashije Somalia kubungabunga umutekano kandi bwari mu bibazo by'umutekano muke mwibuke ko inteko zawe ni ibihumbi cumi n'indwi nazo ziri muri sudani y'ubumanuko zikaba nazo zijejwe gukingira abasivile guca imihora imfashanyo zicamwo hamwe no gutohoza kubahungabanya agateka ka zina muntu nayo sekreteri wa leta wa leta z'ubumwe za amerika mike pompeo yarashimye ingingo yafashwe n'indongozi ya koreya ya ruguru kim jong yune mu nama yamuhuje na mugenzi we wa koreya y'epfo muri iyi ndwi muri iyo nama koreya ya ruguru yatangaje ko ishobora gusambura aho ihingurira ibirwanisho ruhonyanganda mu gihe leta z'ubumwe za amerika nayo yofasha ingingo ziherekeza amasezerano yashyizweko hagati y'abakuru b'ibihugu vya koreya zibiri pompeo yatangaje ejo kuwa gatatu ko yatumiye umushikiranganji wa koreya ya ruguru w'imigenderanire n'ayandi makungu ri yong ho ngo babonanire i New York mu ndwiza mu nama ya bose y'ishyirahamwe mpuzamakunguni uyu mubonano w'iminsi itatu warangiye abo bategetsi Kim hamwe na perezida wa Korea y'ubumanuko bemeranije ko Korea ya ruguru yemeye kugara ibibanza ikibanza kiri Yongbyon no guhagarika ikindi kibanza kigeragezwamwe mu isire bihagarikiwe n'abahinga mpuzamakungu abo bategetsi babiri bemeranije kandi ko Kim Jong Un azogendera Korea y'Epfo imbere y'uko umwaka urangira akazoba abaye umukuru w'igihugu wa mbere wa Korea ya ruguru agendeye umurwa mukuru wa Korea y'Epfo kuva ivyo bihugu bitandukanye mu ntambara ya Korea yabaye mu myaka y'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itanu gushika igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itanu na gatatu nayo umwana w'umuhungu w'umunyepalesitina yarishwe arashwe n'amasasu yavuye muri isirayeli mu ntureka yabaye hafi y'urubibe rwa gaza y'ubumanuko ku munsi wa gatatu ibyo byashyikirijwe n'umushikiranganji w'amagara y'abantu wa gaza uwo mushikiranganji yavuze ko Muhi- mumimu abu ayeda ni uwo musore w'imyaka cumi n'itanu yarasiwe ku rubibe ruri mu buseruko bwa rafahe mu bumanuko bw'intara ya gaza ayandi makuru avuga ko yari mu bagize uruhara mu myiyerekano yabaye mu ijoro imaze amezi imyiyerekano yiswe urugendo rukomeye rwo gutahuka igisirikare cya isirayeli ntikiremeza urwo rufu ariko kimenyereye kivuga ko iyo myiyerekano ari imigumuko abanyepalestina bashika ijana na mirongo umunani na bane nibo bamaze kwicwa n'amasasu ava ku ruhande rwa isirayeli muri gaza kuva hatanguye urwo rugendo rukomeye mu kwezi kwa gatatu itariki mirongo itatu mu kurangiza amakuru yo hirya no hino ku isi umushirangan- umushingamateka murambabarira atavuga rumwe na leta y'igihugu cya uganda bobi wine izina ryiwe ry'ukuri ni kiagulanyi sentamu atahuka mu gihugu ciwe kuri uyu wa kane ni nyuma y'uko arangije kwivuza muri leta z'ubumwe za amerika ibikomere yagize igihe yafatwa bunyamaswa n'abavurwa ko bakorera inzego zijejwe umutekano igipolisi c'ubuganda gitangaza ko kizoba kimuri- kiba kimurindi- kiza kiza kuba murambabarira kimurindiriye ku kibuga c'indege bobi wine yagirijwe icaha co guhemuka ku ruhara avuga ko yagize igihe imodoka zari ziherekeje umukuru w'igihugu ca uganda yoweri museveni zaterwa amabuye mu kwezi k'umunani bobi wine akazoburana atari mu ibohero inyuma y'uko atanze ingwate
aloyizi urakoze inshuti zacu murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri interineti radiyo yacu voa akadomo com amakuru mu biyaga bigari mu rwanda abadepite baraye barahiye perezida paul kagame yabasabye guhindura uburyo bwo gukurikirana abanyereza umutungo w'igihugu mugenzi wacu asumita kaboyi aratugezaho inkuru irambuye intandaro y'impinduka umukuru w'igihugu yasabye abadepite bashya ituruka ku bisa n'aho asanga inteko icyuye igihe itarakoze byinshi kuri iki kibazo mu magambo yibanzeho perezida kagame yagarutse cyane ku maraporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta asohorwa buri mwaka ariko imicungire y'ibya rubanda ntihinduke perezida kagame yavuze ko uburyo abanyereza umutungo w'igihugu bakurikiranwamo busa nk'ubudahagije bityo yahaye iyi nteko nshya inshingano z'akarusho niba uri umuyobozi ku rwego runaka ukaba warahawe izo nshingano ugahabwa amikoro ugahabwa buri kintu cyose cyo kubyuzuza warangiza hagati aho odita general akaza akatubwira cyangwa abandi bakatwereka ko ibyageze aho byagombaga kujya ari nka makumyabiri na gatanu ku ijana ibindi ntawe ushobora kumenya aho byanyuze uburyo ashaka ko tuzabisobanura kurushaho ni ukuvuga ngo tuzabikubaza utubwireho ibyo byagiye bwa mbere ni ukubanza tukanabikwereka cyangwa se tukumvikana nawe ko ariko bimeze koko kuko ntawe dushaka kubeshyera nawe ukemera ukavuga uti nibyo koko byageze aho byajyaga ni makumyabiri na gatanu ku ijana icyo gihe tukakubaza ngo mirongo irindwi na gatanu ku ijana byagiye he?" ibyo kutubwira gusa ngo ntabwo mbizi ntabwo bihagije Njye, mu myumvire yanjye hari uburyo bwo kunahashakisha tukahabona niyo waba utahatubwiye wowe tuzashakisha dukurikirane tumenye n'ibyo utunze mu mazina yawe cyangwa ibyo washyize mu y'abandi tubigarure ariko muri uko kubigarura tuzagera aho tukubika umukuru w'igihugu yageze n'aho avuga ko umugenzuzi mukuru w'imari ya leta yatewe kurondogora kuri perezida kagame uwo mugenzuzi buri mwaka agaruka ku bintu bimwe bidahinduka cyangwa se ngo bibonerwe igisubizo nyamara kandi iki kibazo umukuru w'igihugu yagarutseho si gishya ku banyarwanda ni nacyo cyakunze kuvugwa n'abari bagize inteko ishinga amategeko icyuye igihe bamwe mu bari bagize iyi nteko bagaragazaga ko nabo barambiwe no guhora bakira raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta kandi nta kintu gikorwa ngo bihinduke aha hari mu kwezi kwa kane muri uyu mwaka ubwo umugenzuzi mukuru w'imari ya leta yerekanaga uko ibigo bya leta byagenzuwe byahombeje abanyarwanda amafaranga asaga miliyari umunani mu ngengo y'imari y'umwaka wa bibiri na cumi na karindwi birarambiranye kubera ko iraza isa n'iyindi n'iyindi n'iyindi abantu bakamenyekana akamenyekana ku mudugudu ko ari umujura akamenyekana aho aciye ko ari umujura aho asengera ko ari umujura simvuga ngo nibyo byakemura ikibazo ariko byafasha abo bantu bakamenyekana birasa naho ntacyo bibabwiye ngira ngo bibahagije ku buryo niyo afunzwe mu rugo basigara bakora akagaruka akawongera bizinesi zigakomeza ku rwego rw'inteko tuzabanza gutekereza tukareba niba ibi bigo tubona buri raporo ya auditeur bazana barahombye barahombye tugakomeza dushyiramo amafaranga tuzabanza kugira umunsi umwe tukavuga ngo turabaha amafaranga ari uko mwatweretse kandi yakoreshejwe kuko turashyiramo amafaranga abakiba tukazana amafaranga abakiba tugakomeza dushyiramo tubireba perezida kagame yavuze ko hari abamara kunyereza umutungo w'u rwanda bagahungira mu mahanga mu gusaba inteko ishinga amategeko kugaragaza imihigo yayo perezida kagame avuga ko ntacyo yakora ku bazahunga ariko bakiri mu gihugu ko afite ubushobozi bwo gukomeza kubakurikirana bene abo hari n'ubwo bahitamo guhunga igihugu bamaze kucyambura gutyo kubera bafite n'ababakira hanze ibi bihugu mureba dukorana nabyo ndetse dufatanya binadufasha no mu majyambere bafite politike nayo iteye ukuntu ibyo nta bushobozi mbifitiye ntabwo nayihindura ariko nzahindura ibihe hano abarahiye kwinjira mu nteko ishinga amategeko muri manda ya kane banituyemo abazahagararira biro y'inteko mu bayobozi bashya b'inteko hagaragaye ko nta gishya kinini cyabayemo kuko wari usanzwe ayobora iyi nteko mu kabarisa donatira yongeye gutorerwa kuyiyobora uyu mutegarugori akomoka mu ishyaka rya pr yatowe ku majwi mirongo inani y'abagize inteko ishinga amategeko bose umwanya wa visi perezida ushinzwe iby'amategeko hatowe mukabagwiza eda ukomoka mu mutwe wa politiki wa fpr inkotanyi ku majwi mirongo irindwi n'atanu kuri mirongo inani kuri uyu mwanya mukabagwiza yarahanganye na bwanahindura jean pierre wo mu ishyaka rya psd wagize amajwi atanu ku mwanya w'umuyobozi wungirije ushinzwe imari n'abakozi hatowe musa fazili harera imana uturuka muri pdi ku majwi mirongo irindwi n'atandatu wari uhanganye na dr frank habineza uturuka mu ishyaka rya green party wabonye amajwi ane musa fazili harera imana yinjiye mu nteko ishinga amategeko yari amaze igihe adafite akazi nyuma y'aho avuye ku mwanya wo kuyobora minisiteri y'umutekano mu gihugu iyi minisiteri yahise ikurwaho inshingano zayo zifatwa na minisiteri y'ubutabera kuri urwego rwo guhitamo abazayobora biro y'inteko hagaragayemo umuco mushya wo kubahitamo nta kwiyamamaza kwigeze kugaragara muri abo bose batowe bari bamamajwe na bagenzi babo asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali mu mihango yo kwakira indahiro z'abadepite perezida paul kagame yavuze ko umunyapolitiki victoire ingabire ashobora gusubira muri gereza natitonda eric bagira ubusa arabiduha neza tugeramo n'impuhwe ariko bitari impuhwe gusa zo gushaka gutanga impuhwe ni impuhwe zo gukemura ibibazo maze iyo bitaza kuba gutyo ubu tuba dufite abantu bangahe bifite bishingiye ku kuri tuba dufite abantu bangahe bicaye muri kurizo tuba tugifite amagana y'ibihumbi
uwo ni perezida w'u rwanda paul kagame akomoza ku mbabazi aherutse gutanga zafunguje abasaga ibihumbi bibiri yari mu muhango wo kwakira indahiro z'abagize inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite muri manda nshya mu ijambo ry'umukuru w'u rwanda yavuze ko hari abakora ibyaha bagombye kuguma muri gereza ku bwinshi ariko mu rwego rwo kubihanganira hagamijwe inyungu rusange zubaka igihugu biba ngombwa kubaha imbabazi
ariko twe kubera inyungu zo kubaka igihugu cyacu tukavuga ngo ariko ntabwo ari guteka twabigenza turashakisha n'uwabaye umunyabyaha n'uwagize uti dushaka uko tumwubaka kugira ngo nawe na gakeya afite kubaka igihugu
kuri izi mbabazi perezida kagame yavuze ko hari bamwe mu barekuwe mu cyumweru gishize ku mbabazi ze yise ko bazwi nk'abasitari ba politiki cyangwa imenya byose muri politiki hanze y'u rwanda bitari imbere mu gihugu ni ijambo perezida kagame yavuze mu marenga kuri abo yise abasitari ba politiki barekuwe ngo barasabye imbabazi ariko bageze hanze batangira kwishongora ko barekuwe ku bw'igitutu cy'amahanga iri jambo perezida kagame arivuze nyuma y'aho umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda madame victoire ingabire umuhoza warekuwe amaze imyaka umunani muri gereza ku gifungo cy'imyaka cumi n'itanu yari yarakatiwe mu ntangiriro z'iki cyumweru yumvikanye kuri radiyo mpuzamahanga y'abongereza cyongereza BBC avuga ko atigeze asaba imbabazi Perezida Kagame Perezida w'ishyaka FDI inkingi ritaremererwa mu Rwanda yabwiye BBC ko yasabye Perezida Kagame ngo afungurwe gusa ngenekereje yagize ati umuntu asaba imbabazi z'ibyaha yakoze nta rukiko nigeze nemerera ko nakoze icyaha nta n'umuyobozi w'igihugu nigeze nemerera ko nakoze icyaha icyo ari cyo cyose cyagombaga kumfungisha Perezida Kagame yamuburiye ko akomeje muri uwo murongo yakwisanga yasubiye mu buroko kuko ngo nta gitutu gishoboka ku Rwanda ukajya kubona ukabona abantu yewe ntabwo nasabye imbabazi yewe ntabwo nasabye imbabazi cyangwa ngo Eh, buriya baturekuye kubera puresha puresha hano ukomeje kubigenderaho urajya kwisanga basubiyemo niba hari ubuhamya bushakwa kugira ngo twereke ko puresha atari ikora hakora gutekereza neza urisanga wasubiyemo cyangwa se urisanga wasubiye hanze kujya kuzerera kuko nta kintu uzakorayo Perezida Kagame yakomeje avuga ko igishoboka ari ugukorana mu bwubahane n'ubwumvikane ibiri hanze y'ibyo ngo ntibishoboka mu ijambo rye kandi umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yavuze ko bitewe n'aho igihugu cy'u Rwanda cyavuye rwigiyemo byinshi bituma nta wapfa kuruvogera n'abarutuye bityo ko uwashaka yacisha make uru rwanda mureba aho rwavuye twavanyemo amasomo atuma abantu batadukanda ngo dukandike rero uwashaka yacisha make uwashaka yakora neza agakorana n'abandi ndetse igihugu cyacu twifuza gukorana n'abandi neza neza asoza ku byizi imbabazi perezida kagame yabwiye abagize inteko ishinga amategeko bari bamaze kurahira ko yabahaga icyo yita umusogongero ku nshingano zibareba kandi zireba igihugu muri rusange iyi nteko rero nagira ngo mbasogongeze ubugari bw'iyo nshingano mufite mwumve ko igihugu cyose ari cyo tugenderaho turabanza tukireba tukisuzuma tukikosora tugakora ibyo dukwiriye kuba dukora ibindi tugatega amatwi ufite icyo atubwira gitandukanye n'icyo tuzi cyangwa n'icyo twumva cyangwa icyo twashakaga twagenderagaho nawe turamutega amatwi nitwumva gifite umwanya turacyakira niba kidafite umwanya nacyo turakikubwira ngo nta mwanya gifite tukubwire n'impamvu nutuzanaho amahane tukubwire ngo natwe tuzi gutera amahane iyo byabaye ngombwa
Ibi byose biriho mu gihe hari amabaruwa atandukanye ari gucicikana ku mbuga nkoranyambaga amwe binagoye kwemera umwimerere wayo harimo iyo bivuga ko yaba yaranditswe na madame Victoire Ingabire ku itariki ya makumyabiri n'eshanu z'ukwa gatandatu bibiri na cumi n'umunani n'ibaruwa yandikiwe perezida Paul Kagame ifite umutwe ugira uti gusaba imbabazi gusa iyo usomye witonze ntiyerura neza impamvu y'izo mbabazi uretse aho isaba kugirirwa imbabazi zo gufungurwa hari kandi indi baruwa bwana johnston businge bigaragara ko yandikiye madame victoire ingabire umuhoza ku itariki ya cumi n'enye z'ukwezi kwa cyenda uyu mwaka ifite impamvu igira iti imbabazi wasabye nyakubahwa perezida wa repubulika igasoza bwana businge amenyesha ko perezida wa repubulika yemeye guha imbabazi victoire ingabire ku gihano cy'igifungo yarasigaje mu buroko tukivuga ku mabaruwa nk'ayo hari indi y'ihuriro nyafurika ry'abanyamategeko bandikiye perezida paul kagame ku itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa cyenda uyu mwaka muri zimwe mu ngingo zayo yasabaga leta y'u rwanda kubahiriza ibyemezo byafashwe n'urukiko nyafurika rushinzwe iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu mu rubanza rwa madame victoire ingabire umuhoza urwa bwana lewo mugesera ndetse n'abandi ngo bafunzwe ku mpamvu za politiki ikavuga ko igihe bitakorwa leta igomba kwirengera ingaruka kuko ngo hashingiwe ku byemezo by'urukiko nyafurika rushinzwe iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu ngo basanga barafunzwe mu buryo bunyuranije n'amategeko madame victoire ingabire umuhoza yafunzwe mu bihumbi bibiri na cumi ubwo yashakaga guhatana na perezida paul kagame mu matora y'umukuru w'igihugu gihugu inkiko z'u rwanda zamuhamije ibyaha birimo ubugambanyi bugamije kugira nawe ubutegetsi buriho zimuhanisha gufunga imyaka cumi n'itanu ingingo yakunze kutavugwaho rumwe kuko amahanga yakunze kunenga perezida paul kagame kutorohera abatavuga rumwe nawe akavuga ko yamufunze ku nyungu za politiki ah bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali abarundi bava mu buhungiro mu rwanda barasaba abagira neza kubagarukira ko kuko bashika mu burundi imbokoboko ni inkuru ya jean bosco ndarurinze gushika uno munsi ntibirashoboka ko abarundi bahungiye mu gihugu cy'u rwanda batahuka biciye mu mwumvikano w'igihugu bavukamwo icabakiriye hamwe n'ishirahamwe ryitaho impunzi ku isi hcr ariko abatahuka ku gushaka kwabo barisobora umwe umwe bakajabuka umupaka ijwi rya amerika ryagendeye abaherutse guhunguka muri komine ya busoni y'intara ya kirundo bemeza ko bikigorana gusaba gutahuka biciye mu nzira zemewe n'amategeko bumva ubuzima bwaho buragoye rwose tumaze kubona bugoye si ahantu nyine wari gusaba ngo utahe ngo bakwemerere jewe navuyeyo nyine ntorotse si uvuga ngo ni muri ra ntuzajya muri aseruge uragenda muri migarasiyo nyine mbwa bakakwandika kumva bakubwira ngo ni ukugira ngo ntihagire abantu bagenda baragufata mu nzira rimwe na rimwe umuntu akagira nyine mbwa ntibabikwemerera neza umuntu agaca acisha ku ruhande agatoroka nkambu ugaca uyisohoka ipakiza ufise nk'utuntu ukemera ukagurisha nk'impunzi kugira uveyo baba bahunguka bavuye mu ikambi canke bacumbitse hagati mu gihugu mu Rwanda bashika i Burundi atako bifashe bamwe mu bahunganye imitahe bemeza ko yabapfuye ko ubusa nari nahunze mfise itoni zibiri z'ibiharage aciye nkora barambwira ngo hunga mva ngaha ku mupaka kuko babonye nyene wa wundi nakorera niwe yatumye mpunga aca arampungisha pandagari kiraza y'u Rwanda y'abapolisi aca mpungira i Kigali abiduka yari natwaye n'umese natwara mu nkambi mugabo bigeze hagati barampindutse nanazitwaye ahantu abantu bita ku kibuga cy'indege baratwirukana shatangira kuzindira ko ngo namande n'ibiki mu gihe abatahukanywe na HCR bavuye mu bindi bihugu nka Tanzania na Kenya batekererwa impamba ibafasha kubaho mu mezi atatu ya mbere ababo bavuga ko batungwa n'abasangu no kumenya mu HCR ntakikumenya ko na gatoya twahasanze abantu twahasize twari tubanye neza baradufasha nyine akaduha utuntu hanyuma umuntu aguma akirondera gake gake akamenyera ubuzima na kimwe navuyeyo bantekereye naje ngaragara byose ambara ni n'ibyo nari nararonkeyeyo byose nabitaye nta na kimwe naje nzanga ubuzima nyine urumva buba bugoye nkunda nafashwa nyine n'abarundi bagenzi banje nasize nga barasaba HCR n'abandi bagira neza ko bashyira ku rutonde rw'abandi bakeneye imfashanyo zihuta njyewe nk'insengero nasanze yarasataguritse amabati yaragurutse inyuma inka zaramatsobera twebwe nkino twabasaba dufashe bakaduha nk'amabati umuntu akasuramo akaca yisanura kubera n'iyo imvura iguye haguma haroroma nyine mbese amazi agakwiragira mu nzu hose hanyuma nk'ubu badufashe bakaduha nk'amasuka ibirangi twese nk'umuntu yo kwipfuka amaboko yo turayafite yo kurema tugakoresha amaboko yacu aho baba batugiriye neza badufashije nk'uko ICR cyangwa leta ababyeyi ni benshi baba babishoboye kubera yuko aho dushikiye badufashije mugana nyine twavuga ati badutere inkunga ikibazo cy'aba bahunguka bavuye mu gihugu cy'u Rwanda kirazwi ku burongozi bw'intara ya Kirundo kuva kuri uyu wa kabiri buramatari w'intara ya kirundo alain tribert mutabazi ariko agirisha inama z'umutekano makumi ine yose y'intara arongoye muri izo nama buramatari wa kirundo avuga ko bahamagarira abarundi guhagararira amahoro n'umutekano kwirinda ibivugwa mu maraporo akorwa ku burundi no guhamagarira abahunze kubandanya bahunguka kubamaze gushika buramatari mutabazi avuga ko bahamagarira abasangwa kubakira neza tubiko turagenda mu bindi bihugu rero kugira ngo tubahimirize kugira ngo bakire aba bene wacu bariko barava mu buhungiro twongera tubahimiriza kugira ngo usange ibyabo byacungerewe babishikiremo kandi dusanga ariko bimeze mu ngamba cyane cyane tubahimirize kugira ngo ntihaba hariho nk'abantu baba bariko bararima amatongo yabo n'aba ariko hariho nk'abantu baba baritije ibintu byabo kugira ngo baje bayasubiza ku neza ntahende kuba imari kandi ibyo akaba ari ibyo dusabwa n'ubushikiranganji busanzwe butujejwe ku bariko barahunguka ataco bafise buramatari w'intara ya kirundo arababera intumwa ku basanzwe bafasha dusanga abo bene wacu bari barahungiye mu gihugu cy'u rwanda cyane cyane bahunguka atamakinyi bafise kuko n'ibyo bafise usanga batugurishije kugira ngo baronke itike turashima rero bene igihugu basigaye mu gihugu kumwe abakiriza yombi bakongera bakanabafashisha n'udufungurwa n'utuntu twanyenerwa tumwe tumwe cyane cyane imiryango yabo cyangwa n'izindi nshuti n'abagenzi reka mbere n'umuntu waro cyo tumutera akamo leta ko yobagarukira ko nk'uko leta ari umubyeyi wacu kandi yaba ibikora kandi twizeye ko bazobikora n'uko n'abandi badufasha mu iterambere cyane cyane mu kugarukira ku mbabare turabatera akamo kugira ngo nabo nyine bafashe bagarukiye kuri iyo miryango reka n'iyindi miryango iba yarahungutse ivuye mu bindi bihugu mutabazi arashimira amashyirahamwe mpuzamakungu nka pamu na seyise ari mu nzira yo gufasha imbabare na bantu nikora agasaba n'ayandi kumva akamo kiwe mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika ikiganiro cy'ubuzima diane ndonse mu burundi na muganga angelique niyo kindi baratubwira igitera indwara ya gut n'uburyo bwo kuyirinda muganga angelique niyo kindi yanonoseye ibijyanye no kuvura indwara zifatira mu ngingo atangura asigura ibimenyetso by'iyo ndwara ya gute ihera mu ino rikuru irino rikuru y'ingingo ya mbere ikabyimba igashuha ikababara hamwe umuntu adashobora kuba yokoresha iyo ngingo mbese niyo akoze ko canke naho koba ari agahuzu gatoya kamukoze kakababara cane iza bukwi na bukwi hama igakunda gufata umuntu w'umugabo mugabo n'abagore barafatwa mu gihe umuntu adashiritse umwete wo kwivuza hakiri kare ishobora kumusinzikaza kugeza aho imugira ikimuga mbere hakaba n'abahakura urupfu nk'uko muganga abandanya abisigura haba izo ngingo z'intoki haba izo ku mano hamwe twavuga mu nkokora canke mu mavi bikabyimba rwose bimaze kubyimba urumva umuntu acaguma azaraja muri krize cane rwose kandi kenshi kandi utwo tubuye nyene tuba turiyo turashobora no kuca tuza turarya ingingo mvuze ngo twariye mu ngingo rero ni ukuvuga ko tuca tujya amagufa aha impera n'impera z'amagufa afatanije iyo ngingo zikajya n'utundi tuntu turi hagati tugize ingingo rero icyo gihe ingingo ntibigikora icyo itegerezwa kuko mu bisanzwe mu ngingo mu ikonyero igufasha gukonya no kugorora intoki ugasanga zarakonye zagumyeyo cyangwa ugasanga amavi nayo ntibigikunda ko akonya kuguma kugoroye nyine ibandanije itavugwa utwo tubuye tukajya mu bwonko hanyuma rero iyo tugiye mu bwonko niho umuntu aca aremba akabona gupfa muganga abandanya avuga ko bivanye n'uko imibiri y'abantu yubatswe hari ababa bashobora gufatwa n'iyo ndwara inkabuzo zikaba nyinshi nk'inyama zirimo ibinure byinshi imboga z'amashu ibinyobwa byambiye nk'ifanta yo mu bwoko bwa coca cola ariko kandi hakaba n'imiti imwe imwe nk'uko muganga angelique abandanya avuga hariho n'imiti hariho n'imiti ishobora kubizana na cyane cyane imiti bakunda gukoresha mu ndwara ya hypertension ivuduka ry'umurindi w'amaraso iyo bita amadiretike nayo narabiduza rero iyo byadugirwe n'ibyo hoho biba byoroshye kuko duca duhagarika iyo miti nubwo bikunze kuvugwa cyane ku indwara ya gute igwara abagabo gusa uyu muganga avuga ko ifata n'abakenyezi nubwo bari ku gitigiri gike ugereranije n'abagabo mbere n'abana bakiri bato bashobora kuyigwara muganga asigura ko baba barayivukanye uwo mwana aca atangura kugira ububabare bwo muri za ngingo akiri muto akaguma yivuza akaguma yivuza rero iyo ariko arivuza barashobora gusanga biduze nibyo sinakubwiye ingene bayipima barapima hari ibyo bapima mu maraso bakaraba ko biduze icyo bita asidirike iyo biduze rero hari aho kuri uwo mwana bica byama biduze bakagerageza kumuha imiti urumva uko bamuha imiti ni uko bica bitevya ko za ndwara z'ivyuririzi ibiza mugabo uko ayitangura akiri muto niko biheza bigashika n'ingoga abatarafatwa n'indwara ya gute muganga angelique niyo kindi avuga ko bashobora kuyirinda cyo kimwe n'abamaze kuyigwara kugira ntibasinzikaze nubwo baba bari ku miti akagerageza umubiri wiwe akaguma awunonora kugira ngo ingingo zigume zikora akirinda kugira ibiro byinshi birenze akirinda ko umubiri wiwe utacukora n'uwumaze kuyigwara niko kuko barababwira yuko bagerageza bakaguma binonora imitsi bakagerageza ko biha umwanya ukwiye nk'ubu bishobotse ko nk'iminsi yose naho yo kwihata iminota mirongo itatu yo kunonora imitsi nka kujya afata iminota mirongo itatu yo kwiyoga canke yo gufungura n'uwo mubiri akamenya ko kuwufungurira neza ari ukuwunonora muri icyo gihe rero araheza iyo gute igatekana naho yoba yigwaye utarayigwara ntiyigeriza ibyo biyitera ko twobihereka canke tukabigabanya byanse ko tubireka mugabo bishobotse twobihagarika igihe umuntu abandanije yifata neza akanivuza muganga avuga ko ashobora kumara imyaka cumi atumvise umusonga wayo abandanya avuga kandi ko nubwo atabitigiri afise by'abayigwaye ari benshi mu gihugu cy'u Burundi arabiye kubaza kumwivuza ko ibujumbura diane ndonse ijwi rya amerika ijwi rya amerika siporo n'imikino fidel niyo ngabo mu kiganiro cyerekeye inkino tubafitiye muri iki gitondo twaganiye na christophe nkuru nziza akurikiranira hafi ibyerekeye inkino ni umumenyeshamakuru ari mu burundi ku nkino z'umupira w'amaguru z'igikombe cy'imigwi yabaye iya mbere mu karere k'iburaya inkino za mbere zo mu migwi zabaye kuva ku munsi wa kabiri n'ejo ku munsi wa gatatu christophe witegereje muri rusangi haracyari mu ntango hasigaye inkino nyinshi cyane hari icyatangaje kuva ejo n'inkino warabye uno munsi muri make muri make je novuga yuko ikintu gitangaje ni ukubona ikipe y'ubufaransa yitwa olympique lyonnais itsinda ikipe ya mbere mu bwongereza manchester city urabona ingene batanguye shampiyona iwabo mu bufaransa ntibakina neza cyane nk'ingene batanguye shampiyona iheze ariko ubu wabonye ko bashobora gutsinda ikipe ya mbere yo mu bwongereza rero nibaza ko icyo kintu ni icya mbere kiboneka yuko iyo bariko baraduga kandi umupira w'ubufaransa uriko uraduga ikindi jewe nabonye ni uko eh, real madrid ingene yariko irakina barashobora kuba aba mbere ingene babaye aba mbere kubera eh, uravye naho eh, ronaldo yagiye muri juventus urabona yuko bashobora gukina neza Eh, ibindi novuga ni uko nyene abakinyi bakinye coupe du monde ubu urabona ko batanguye kumenyera nicyo gituma ubona yuko iyi eh, champions league y'uyu mwaka ubona ko abakinyi basigaye bakina neza muri make mu nkino zabaye ku munsi wa kabiri liverpool wayibonye gute na paris saint germain muri make je muri make novuga yuko paris saint germain novuga ko nako bariyirondera urabona ko neymar atagikina neza cyane hanyuma urabona ko liverpool kabisa basigaye bakina neza ni ikipe iriko iraduga ngira ngo mu minsi iza irashobora kuba iya mbere ariko bakina neza cyane kurusha paris saint germain nibaza ko paris saint germain nabo ari aba mbere mu bufaransa barashobora kuronka ingorane muri iyi champions league urakoze
muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu rero mukomeze mugubwe neza n'ibiganiro bya radiyo yanyu mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.